an aayatoota kanaa akkan dura dursoo suuraan tun suuratu gaafir je'amti isiin suuraa makkaati aayata shantamii jahaa shantamii torbaa malee isiin tamadiinaati aayaanni isi'ii saddeettamii shan lakkooysi isi'ii afurtama isiin eegazumarii buute bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti haamiim ma'naa jecha kana haamiim kana rabbumaatu beeka yaanni gariin maqaa rabbiiti je'a tanziilul kitaabi qur'aana buusun min allaahi alcaziiz rabbii jaba arraayi nama birarraayi miti العليم ربي واهند بيخ غافر الذنب كم مؤمنا أرارم وقابل التوب كان توبا مؤمنا كيبل شديد العقاب كان أكجب أتي كافرك إتآتو ذي الطول كان كنان إسا بل أو لا إله إلا هو كان إسم لي ربي براهن جره إليه المصير namuu gara isaati deebi'aa namuufuu jazaa galcha maa yujaadilu fi aayaatillaahi qur'aana rabbii moromee qeebaluu hin didu illa alladhiina kafaruu warra rabbii isaan uumetti kafare malee falaa yaghrurka taqallubuhum fi lbilaad duuba eega isaan kuffaaraa beeyte isaan nagayaan biyya keessa olii gad deemuun kan balaan isaanitti hin buune siyaachisin sindagin horii qabaatun isaanii mootummaa horii namaan gargaaran qabaatun isaanii waan milkii addunyaa aakhirarra jiran hin seyin. isaan warra hoongaye qananiin an isaanii kenne tun waan hin jirre waa xiqqo booda irraa deemanii an qaaxaro'on qabeef malee isaan qixaaxuu hin dhiifne eegan isaan qananiise isaan qabeetan dilii kufri'iiti fi. dilii qanani irratti amananii galatanaa galchuu dhabu'uutif isaan qixaaxa. كذبت قبلهم قوم نوح كفار مكة كان نبي محمد خجب سيسة درة أمن نوح نبي نوح خجب سيسة جرة والأحزاب أمن أنبيوت إساني خجب سيس أرت ولي قلت kan akka ummata aad ummata samuud nabiyyoota isaanii kijibsiisanii jiran min ba'dihim eega ummanni nuuh dabre وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أمنس هند نبي إساني أجيس أوف جاتني قدن إنما إساني الرّا warra nabiyyii isaanii ajjeesetu jira wajaadaluu bilbaaxili ummanni sun kijibaan ambiyoota isaanitti falman liyudhiduu bihi lhaqqa kijibaan haqa yookaa dhugaa balleessu'u jecha fa'akhadtuhum duuba balleessaa sanirratti isaan qabee lafarraa isaan fixee fakkeeyfa kaana ciqaab mee qixaan'i an isaan qixaaxe akkami bakka argate moo hin argan bakka argate jechuu wakadhaalika haqqat kalimatu rabbik akkasitti jechi rabbii keetii kan namaa fi jinni'iinan ibidda guuta je'ee kakate ragga'e على الذين كفروا ور رب التكفر الرت رجئه أنهم أصحاب النار إسان والرئب الدات جتون الذين يحملون العرش warri arshii ba'atu isaan addunyaatti nama afurii qiyaamaa nama saddeeti waman hawlahu warri arshiidhan naanna'ee dhaabbatu isaan hayyoota malaayika'aati yusabbixuuna bixamdi rabbihim rabbii isaaniti tasbiiha godhan faaruu isaati waj subhaana allahi wabixamdihi je'anii ويؤمنون به إسان أكما الربان تسبيح قدن قلب إن تكما إساء أمسا أكما أفان إبادا قدن قرآنس إبادا قدن جتشو ويستغفرون للذين آمنوا ملائكة ربي نما إلمان نمر ربي أمنه مراف araara rabbiirra barbaadan wanni rabbiin malaayikaa istighfaara namaa godhu utti ajajeef malaayikaatu hoggaa rabbiin naman uuma je'ee mari'ateen nama dilii dalagu uumtaa je'ee ilmaan aadam hamate tanaaf jecha. namni hamtu'uun nama tokko dubbate nama saniif istighfaara godhuun ni barbaadama akka malaayikan ilmaan aadamiif istighfaara gootee rahmata isaanii kadhattetti wanni jettu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يا ربي خينيا رحمنك واهن داف بل أتي beekomsi kee waa hundaaf bal'ate faghfir lilladhiina taabuu warra jallinarraa deebi'eef araarami wattabacuu sabiilak warra karaa kee karaa diinaa islaamaa deemeef araarami rahmata godhiif waqihim cadaaba aljahiim yaa rabbi cadaaba ibiddarraa نجايا إسام باسي ربنا وأدخلهم جنات عدن يا ربي خين أرم مؤمنا جنتك أبس مجارئي سينسس أبس مجارئي سن إسان سينسس التي وعدتهم جنة إسانا سينسس جتي بالما سينتف إسان سينسس ومن صلح من آبائهم وأزواجهم أما اللي ور أبوتي إسانرا أما اللي بير إسانرا وذرياتهم أما اللي إلمان إسانرا نما إيمان الرتدؤ إسان وج جنة سينسس مالف نمني هقا جنة سيني qananii bal'oo san arge abbaan kiyya haati tiyya ilmaan kiyya jaartin tiyya warri kufri irratti hin du'in eessa jiran je'a duuba wanni isaan je'amu isaan dalagaa akka dalagaa teetii hin dalayinne hoggus akki ji'u an. lubbuu tiyyaa fi ta isaanitiifan dalaguu ture je'a hoggaasan wanni je'amu nama inni barbaade jannata seensisa'aaf duuba hoggaa fira isaatiin walitti qabame darajaa isatti ol fuudhamanii fi gammachuun isaani guutamtiif. إنك أنت العزيز الحكيم يا ربي أتكن جبينك أبو كان حكماك أبو كان وامل مليهن دليني أرم أمنسا جنة سينسس وقهم السيئات عذاب الدلئي إتآت أشب أرى إسان تيس ومن تق السيئات يومئذ nama guyyaa qiyaama'aa azaaba dil irraa najabaafte فقد رحمته أجمان رحمة قوتف وذلك أرارما في جنة أرجتون هو الفوز العظيم ثاني ملكين قدون نمن هووف إن الذين كفروا ور ربت كفره هقا إبد سينا آرنيتي dallananii nafsee ifii arrabsan if arrabsan kan namuu dhagayu yunaadawna malaayikan itti lallabdee wanni jettuun lama qotulloohi dallansuu rabbiin addunyaa irratti isinitti dallanuutu inni lubbuu teessan qixaaxu'uutu. أكبر من مقتكم أنفسكم إسن إفت دلن أر قدؤ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قاف إسن الدنيا الرجرتا كان نبي كيسا إيمانة إسيامي إسن جلاد الدني كفرتا ربين إسنت دلن أوتو ar'a guyyaa qiyaama'aa isin lubbuu teessanitti dallanu irra gudda'a jetteeti malaayikan orma kuffaaraa san qixxi qaaluu rabbanaa amattana sinatayn duuba kuffaarri hoggaa azaaba argu wanni je'e yaa rabbii keenya. hoggaa lama nu ajjeeftee wa ahyaytana sinatayn hoggaa lama nu jiraachiftee fa'tarafnaa bidunuubinaa balleessaa sitti kafaru'uun qiyaaman hin jirtu jennee sitti kafaru'uu fudhanne akka sitti balleessine beeyne fahal ilaa khuruujin min sabiil ibiddarraa bayu'uuf addunyaa irratti deebi'uudhaaf karaa qabnaa akka sitti amannee waan ati jette waan ati jettu dhageenyee ibidda kanarraa nagaya baanu duuba wanni isaanin je'amu lakkii waan barbaaddan hin argattan jechu duuti isaan lama duune je'an. takka ta hoggaa garaa haadhaa jiraniiti odoo baatii afur gayanii lubbuun ittin afuufamin tuun ta hoggaa umriin dhumte du'aniiti ammoo jiruun lamaan isaan je'an takka ta hoggaa garaa haadhaa keessa baatii afur gayan. ruuhin itti afuufamtee jiraatan hanga umriin isaanii dhumtutti jiruuntuun ta eega du'anii qabrii keessa hanga taa'an taa'anii qiyaaman dhaabbattee jiraatan duuba ragaa dandeeytii rabbii kan duraan addunyaa irratti qeebaluu didan azaaba garraan dhugoomsanii qeebalan haa ta'uu dhugoomsuun isaanii isaan hin fayyadu wanni isaanin je'amu ibidda keessa taa'aadhaa gubadha zaalikum azaabni isin seentan sun bi'annahuu sababaa isin addunyaa irratti idaa duciya allahu waxdahu hoggaa rabbiin tokkicha waaqa tokkichatti amanaa isiniin je'ame kafartum tokkummaa rabbitti kafartan وإن يشرك به أمو يو شريكني هريان ربي في قدامي مكني واق أجأني jinniin waaqa dhiisan waaqa je'ame tu'uminuu rabbiin hedduu tayuu ni dhugoomsitan فالحكم لله العلي الكبير ور ربي توكيتشتي أمني jannata seensisee warra isa malee nama biraatiin rabbi je'u azaaba ibiddaa seensisuun hukummii rabbii firdii yookaa murtii rabbiin ol ta'e muree hin dubbatina'a usaa murtiisa namaatii mitii je'amaan. هو الذي يريكم آياته ربين إسا رقادا ديتي إسا إسنقرسيس وأن أومكيستي وينزل لكم من السماء رزقا ربين كالرزق وأن جراتنين سمع الرائسني بوس روب بوسه أكنموفو ملأتو sababaan rizqii hundaa bishaanii bishaan sami'irraayi wanni nyaatan kan akka midhaanii foonii roobarraayi wanni uffatan kan akka jibri'ii roobarraayi namni wallaale hin jiru roobarraayi namni wallaale hin jiru wamaa yatadhakkaru waan kanaa fi kan biralleen hin gorfamu waan kanaa fi kan biralle'een hin gorfamu illaa mayyuniib nama jallinarraa kufri irraa gara rabbii gara qajeello'oo deebi'e malee fadcuu allaha rabbii keessan ibaadaa gabbaraa mukhlisiina lahu ddiin diin keessan isaaf qulqulleessa'a waan biraa rabbitti idaatanii ibaaduu dhiisu'uun walow kariha alkaafiruun odoo ormi kuffaaraa islaamummaa keessan rabbii tokkicha ibaaduu keessan jibbelle'e rafiicu darajaat rabbiin kan sifti isaa guddoo taate kan waan isaan hin malle hundarraa guddate kan irreen isaa guddo'oo kan darajaa nama isatti amanee ol fuudhu dhul arshi kan arshii waan inni uume keessaa irra guddo'oo uumee waan fedhe itti dalagu. isa kan ibaadaa haqa godhatu nama biraatii miti taabotaa miti mukaa miti yulqi ruuha min amrihi rabbiin waxyii yookaa dhaamsa barsiisaa ni buusa waan je'uu fedhu yookaa mure calaa man yashaa'u min cibaadihi gabrootan isarraa nama fedherratti buusa kitaabban tayuu karaa biraatin tayuu wanni rabbiin waan anbiya irratti buusun ruuxii je'eef waan rabbiin buusu santu akka ruuhin qaama namaa keessa yaatutti qaama nabiyyichaa keessa yaa'aadha fi tanaaf nabiyyichi. waa hin irraanfanne ammallee wanni rabbiin buusu waan akka qaamni ruuxi'iin jiraatutti namni kufri'iin du'e isaan jiraatu jecha'aaf wahyiin ruuxii je'amte liyunzira akka namni wahyiin irratti buute. nabiyyichi sun nama dinniinuufi yookaa sodaachisuufi yawma talaaqo guyyaa halqiin hundi kan miidhe fi kan miidhame kan sam'iitii fi kan dachi'ii kan gabbaree fi kan gabbarame keessatti wal gayu sun guyyaa qiyaama'aatii tanaaf guyyaa arga'aa je'ame yawma hum baarizuun guyyaa halqiin hundi wanni uumame hundi qabri'ii bayu kan dirree bayanii yaa'an laa yakhfaa calaa allaahi minhum shay kan waa takkalleen isaanirraa rabbirraa hin dhokanne kan rabbiin liman ilmulku lyawm guyyaa san mootummaan ar'ata eenyuti jedhu kan nam tokkolleen akka addunyaa irratti ammootii ifiin je'u hin jirre duuba rabbiin ifumaaf ifii deebisee akki je'e lillaahi alwaaxid mootummaan ta waaqa tokkichaati kan nam tokko maqa'alle'eef isaa wajji hin qabne akka gaafa addunyaatti alqahhaar kan waan isa malee jiru hunda injifatu alyawma guyyaa qiyaama'aa kana tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat lubbuun hundi waan dalagdirraa gaafatamti yoo sharrii taate yakkamtee yoo khayrii taate badhaafamtee laa zulma alyawm guyyaa rabbiin dirree qiyaama'atti nama jiddu'utti dubbii laalee murusan roorrifamuun hin jiru kheyrin dalagan nama duraa ir'ifamtee sharriin hin dalagin namarra kaayamtee miidhamuun hin jiru namuu waan facaafate murata إن الله سريع الحساب ربين يروتك أو خيست خلقي قافته الدقلشة أك حديثة أفتي هنجتنا بياء الدنيا تقت فتة نما كان قافتون يوكا حساب كان حساب إسان أوث نمن هندي akkuma waan isa qofa hisaabuti itti fakkaata wa'anzirhum yawma al'aazifa guyyaa qiyaama'aa nama sodaachise aazifaa jechuun guyyaa qiyaama'aa jechu'u idil quluubu gaafa sodaa keessa lubbuun ol fuudhamtu takkaa qalbiin ol fuudhamtee ladal hanaajiri hokkee bira geessu kaadimiina yaanni rifachu'uu guutee maa lidhaalimiina min hamiim gaafas warri nama miidhu nama isa jaalatu kan isaaf tolu hin qabu walaa shafiicin yuxaac ammallee nama isaan dhagayee isaan shafa'u hin qaban nama isaan shafa'u inumaa hin qaban jechuu يعلم خائنة الأعين ربين إجهنان بتي وان إرادو وامتلالتو هند بيخا إرا جافتا سنرا نما ور نما أيسعان لالو كان هقا ور إسا أرجي إجا إرا قبتو كان هقا إسين إفدقته takkaa isaan dagatan isii laalu rabbiin san hunda quba qabaa wamaa tukhfi suduur ammallee rabbiin waan namni qalbi'ii qabu takkaa gara'aa qabu beeka والله يقضي بالحق ربين هقام فردي قدا وان واهند قبك أبوف جج وان واهند إني أومف جج والذين يدعون من دونه وأني كفار واقع أتشت قبروا سنمني تابني مخني دقان لا يقضون بشيء واتك فردي يوكا مرتيهن قدن هكا في هكا ملئت اللي وانهن أجينيف هن أجريف إن الله هو السميع البصير rabbiin isa kan waan isin jettan dhagayee waan isin dalaydan argu. أولم يسيروا في الأرض سأرمي كفارا وان إسان در دبرين غرفة مؤوف جتشا دتشي تنر أولي قد هنديمني فينظروا دوب هلالني كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أكا بود ور ربت كفره كان إسان در دبريتاته كان أكا أمته iram je'amuu kan isaan ergamoota rabbii kijibsiifnan rabbiin lafarraa fixe kaanuu hum ashadda minhum quwwa ummanni sun warra nabi muhammad kijibsiisirra jaboodha jajjaboo humnaa fi waan biran le'een وآثارا في الأرض جمع وان دلج آتنس ummata santu kuffaara makkaa kan nabi muhammad kijibsiiserra jabo kan faanti waan isaan jaaranii kan akka galma dhaga'aa gurguddoon bakka heddu'uu mul'attu فأخذهم الله دوب ربين لفر إسان فتئ بذنوبهم سببات أبو إسان دلغنيتف sababaa isaan diin rabbii qeebaluu didanii ergamoota isaa kijibsiisaniif wamaa kaana lahum min allaahi min waaq duuba jarri sun nama azaaba rabbirraa isaan eegu hin arganne hin argatanillee dhaalika wanni lafarraa isaan fixneef sababaan bi'annahum kaanat ta'tiihim rusuluhum bilbayyinaat ergamoota nuti isaanitti ergineetu mucjizaa mul'attu'uun isaanitti dhufee fakafaruu mucjizaa yookaa karaamaa rabbiin ergamootaa kenne tan akka ergamoota rabbii tayan beeysiftu qeebaluu didanii isin ergamoota rabbiitii miti nuti rabbii isin jettan hin beeynu je'anii ربي مرمني كفرا فأخذهم الله دوب ربين إسان فتئ إنه قوي ربين جبا وتك إسهن دتبسيفني شديد العقاب كان نما إسات كفر كان إران ديبئن كتات جبا كتات دوب كفار أما waan kuffaara dabretti argameen haa gorfamu azaabni ummata dabretti rabbiin buuse isaanirraa fagoon jiru sosso'iinsi tokkichi dachii isaanin sossoosu'uu lafarraa isaan fixa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نبي موسى معجزا يوكا كراما سقلين وسلطان مبين رجاءك إن إرجما ربي تيم الإسو كننافي إرجن إلى فرعون وهامان وقارون فرعون في فرعون موتي مصرات في قندال إساء هامان في دريس إساء qaaruun itti erginee jirra duuba itti dhaqaniiti itti dhaqeeti nabi muusan an ergamaa isin qajeelchu'uuf rabbiin isinitti na erge akkan an ergaa isaa ta'e mucjizaa naa kennee jiraa na dhugo'oomsaa je'een jennaanin mee mucjizaan tee karaaman tee je'aniin. jennaanin ulee waa hunda dalayduu fi harka isaa kan ifu garsiise faqaaluu garsiifnan wanni isaan je'an saaxirun kaddaab muusan falfalaa hijiba'a ittin amaninaa waliin je'anii qeebaluu didan فلما جاءهم بالحق من عندنا دوب ربين أكجئ جرس هقا موسى هقان لقآن نرى إرقمي إسان التقفوا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه ilmaan warra Muusaatti amanee waan dhiira ta'e hunda ajjeesa'a wastaxyuu nisaa'ahum dhalaa isaanii dhiisaa je'an akka gaafa nabi Muusan dhalate ilmaan Israa'iil fixuu turan ajjeechan amma inni itti ajaje tun tan durii miti. haaraya maalif fir'aawna eega bara muusan dhalateetii dhiira ummata israa'iil ajjeesee dhalaa isaanii jiraachisuu ni dhiise amma san eega muusan ergamee itti deebise duuba rabbiin balaa hedduu itti ergee booda keessa isaan fixe. وما كيد الكافرين إلا في ضلال مل همان كفار نمت يادو بدئت كفار سنجيس ملي واتك إسانهم فيدو وقال فرعون فرعون أمة إساس أكجئ ذروني أقتل موسى Muusaa kana nan ajjeesaa itti na dhiisaa irraa nan qabina'a irraa nan dhoowwina'a jedhe maaliif isaan Muusaa ajjeesurraa dhoowwuu turanii tanaaf nan ajjeesaa na dhiisaa jedhe walyadcu rabbahu mee rabbii isaa kan isa ajjeesurraa na dhoowwu haa yaammatuu. inni akhoofu an yubaddila diinakum an wannin sodaadhu yoon ajjeesuu baadhe diin keessan jijjiiru na ibaaduu dhiiftanii rabbii tokkicha ibaaddanii gabbartanii isa jala deemu'un sodaadha أو أن يظهر في الأرض الفساد تكا rabshaa yookaa girgirii biyya keessatti buusee ajjeecha'aa fi waldiddaa facaasu sodaadhaa nan ajjeesaa itti nadhiisaa nadhiisaa jedhe waqaala muusaa nabi muusan dhageenyan wanni jedhe innii cudtu birabbii wa rabbikum an rabbii kiyyaa fi keessanittin maganfadhe من كل متكبر نما هكرا إف قدس كان هك أملينا مسترور لسهن درا لا يؤمن بيوم الحساب كان قيام أتهن أمن هن دران رب التمقام فتة وقال رجل مؤمن من آل فرعون نمتش توكو كان ور فرعون الراتي كان أكج أنتي ilma adeera yookaa abbeeraa isaa ta'e kan nabi Muusaatti amanee yaktumu iimaanahu akka mu'mina ta'e warra fir'aunarraa dhoksu fir'auna Muusaa ajjeesuu muratee dhageenyaan fir'auna fi warra isaa wajji jiruun akkas je'e أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله سي nama dilii hin qabne ajjeeftanii innumti waaqni kiyya rabbi je'eedhaaf وقد جاءكم بالبينات من ربكم كان معجزام الأتؤون أكا إني إرجما ربي تاي ربي كيسن الراء إسنتين أفه وإن يك كاذبا فعليه كذبه yoo waan ji'u keessatti kan kijiba dubbatu ta'e balaan yookaa dararaan kijiba isaa isumatti deebitii isumarratti dhaabbattii وإن يك صادقا يو كان dhugaa dubbatu ta'e duuba isa miitan yusibkum ba'du alladhii ya'idukum gariin azaaba inni isin tuqa je'ee baallama isinii seenee daddafeeti isin tuqaa hundilleen isin tuquu baatu dhiisaa hin ajjeesina'a إن الله لا يهدي من هو مسرف ربي نما دلي كيس وسنا به كذاب خجبا هنك أجلتو يا قوم لكم الملك اليوم يا لميتي أرأى إسن موتمات أبدني ظاهرين في الأرض بي مصر الرتي nama hunda injifattanii mootanii nama hundaa ol taatanii faman yansurunaa min ba'sillaahi in jaa'anaa eenyu namni azaaba rabbii nurraa deebisu yoo nabiyyi isaa ajjeeftanii nutti dhufe namni nurraa deebisu hin jiru hin ajjeesinaa akka azaabni rabbii isinitti hin buune je'een qaala fir'aawn jennaanin fir'aawna wanni ummata isaatiin je'e maa uriikum illaa maa araa an waan ifiin je'u malee waan biraa isiniin hin je'u waanin argu malee waan biraa isin hin garsiisu sun Muusaa ajjeesu'u wamaa ahdiikum illaa sabiila arrashaad an karaa qajeelaa malee karaa biraa isin hin qajeelchu وقال الذي آمن أمس إني أمة فرعون الرا أمن سن دبي اتدابئي أك فرعون في أمة إسات جئ يا قوم إني أخاف عليكم يا أمة خية أن إسني فانصدات مثل يوم الأحزاب عذاب أك عذاب قيا أمة هدؤوا كنين أنبيوت إساني أجيس أرتي خجبسيس أرتي walii galanii rabbiin azaaban fixe azaaba akkasiitan isinii sodaadha misla da'bi qawmi nuux akka azaaba aadaa warra ummata nuuxirraa kafaree wacaadin wasamuud ammallee akka azaaba yookaa aadaa warra ummata عادرا تكعاد في سمودرا كفره والذين من بعدهم أما اللي جزاء أكا والرئيسان بود أفي رب التكفره كان الدنيا الرتي ربي لفر فتئ كتات أكسيتا إسني صداتا وان كاتني في الراتا بدا دلي تيسنيف بدني وما الله يريد ظلما للعباد ربين دلي ملي قبروتن إساء هنفتوا هنكتاتوا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يا أمة خيّة أن عذاب قياك يا مآتا إسنيف صداده guyyaa walitti lallabuun heddummaatu maalif gaafas warri jannataa warra ibiddatti lallabaa warri ibiddaatis warra jannatatti lallaba hundi waan rabbiin nuu odeesse dhugaa tayuu gartanii mitii waliin je'an duuba. عذاب قيا سنيتا إسني صدادا يوم تولون قيا دريك يا مأرى ياتا تكا قرقلتا مدبرين دريك يا مأتي dudda galtanii gara azaaba ibiddaa yaatan maa lakum min allaahi min caasim kan wanni azaaba rabbirraa isin dhoowwu isiniif hin jirre ومن يضلل الله فما له من هاد نمن ربين جلسه نما إسك أجيلت هنكبو ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات إسن يا ور مصر موسى درة نبي يوسف معجزام الأتؤون إسن التؤفاجرة فما زلتم في شك مما جاءكم به هاتيو أبوت تيسا وان إسنتين أفئ shakku irraa hin deemne hanga inni isaan keessa jiru itti amanuu dhabanii hattaa idaa halak ammoo inni du'ee dabarraan qultum ragaadhan mala'etti wanni jettan lan yabcasa allaahu min bacdihi rasuulaa eega yuusufii rabbiin nabiyyi biraa hin ergu jettan isin akkuma gaafa yuusuf jiru itti kafartan eega inni du'eeyis isaa fi nama birattillee kafartan kadhaalika akka isin jallisetti yudillu allahu man huwa musrif rabbiin nama isatti waa qindeesse murtaab kan waan rabbiin ragaa mucjiza'aa irratti dhaabe shakku yookaan mamu jallisa alladhiina yujaadiluuna fi aayaati illaah isaan warra mucjizaa rabbii moromu yookaa didu bigayri sulxaanin ataahum ragaa isaanii dhufee mal'etti akkanumatti falman qeebaluu didanii kabura maqotan cinda Allah moromaan isaanii rabbi biratti dallansuu guddoo fiddi isiin cubbuu guddoo dallansuu guddoo fiddu وعند الذين آمنوا ور ربت أمن برتس dallansuu guddoo cubbuu guddootti lakkaawamtu kadhaalik akka jarasan jallisetti yaxbacu allaahu rabbiin jallinaan qadaada calaa kulli qalbi mutakabbirin jabbaar qalbiin nama iimaanarraa if guddisee namatti roorrisu mara cufa je'een وقال فرعون جنان فرعون أكجئ قندال إساء يامي مكان إساء هاماني يا هامان ابن لي صرحا يا هامان سري إيرتو ناجاري تكا جارمايا ديرا ناجاري ركئج ناجاري يوكا سلم ناجار لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات خرا سمئتين ألبيو تكايو خرا سمئتين كرنينا سمي جاي فأطلع إلى إله موسى جرى ربي موسى آت بيا وإني لأظنه كاذبا أن وننسي موسى سمليدا ربك أبا جتشو كيستي أكا كجب دبة إسسيا يوكايادا وكذلك زين لفرعون سوء عمله أكست فرعونتي دلقان همتون إني دلقو بريفمتي وصد عن السبيل خراق أجيل أرى مكئي يوكا رومه وما كيد فرعون إلا في تباب ملي همام فرعون muusa atti yaade hundi waan biraatii miti waan khasaara'atti isa geessu tabaab jechuun bad'ii وقال الذي آمن أمس إني أمة فرعون الرا أمن سن أكجئ يا قوم اتبعوني يا أمة خية نجل ديما وانن أن إسنين جئوا تقيا أهدكم سبيل الرشاد خرا دريرا نجيان جنة إسن جيس إسن كجيلشا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا أمة خية جرون الدنياات ميتك آهن تيني كان أبم واتك اتك أنني أنيتي إيغسي ديمتي تكا إرا ديمني تكا نمرا ديمتي وإن الآخرة أمو manni aakhiraa hiya daarul qaraar isa manni ragga'u kan irraan godaanne kan namarraan godaanne man camila sayyi'atan falaa yujzaa illaa mislaha namni waan hamtuu dalage lakkuma dalagaa isaatitti qixaaxama malee qixaanni ittin ida'amu akka yoo waan gaarii takkittii dalage sawaaba kudhan argatutti yoo waan hamtuu takka dalage qixaanni kudhan ittiin godhamu ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى نمني وان غاري دلج إير تيو لا تيو وهو مؤمن إسا ربي تكتشت أمنه فأولئك يدخلون الجنة إسان ور جنة سين يرزقون فيها بغير حساب إسان جنة كيست رزقي لكيهن أبن أرجتني من آخر آتف دلقا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة يا أمة خي مال أجائبن أكنا كنن أن جر جنتها gara ibiddarraa nagaya bay'utti isin yaamu watadcuunanii ila annaar kan isin ammoo gara ibiddaana yaamtan tadcuunanii liakfura billaah isin rabbii guddaa morom'utti waushrika bihi maa laysa lii bihi cilm waan inni uume isatti qindeessu'utti waan shariika yookaa hiriyaa rabbii ta'uu an hin beeyne rabbitti qindeessu'utti nayaamtan sun waan ibiddatti nama geessu وأنا أدعوكم إلى العزيز أن ربي وهندي هرك إساجرت الغفار kan nama balleessa irraa deebi'e hundaaf araaramu amanuttin isin yaama haalli khiyyaa fi keessan adda fago laa jarama wanni shakkii yookaa maman qabne annamaa tadcuunanii ilayhi wanni itti nayaamtan kan waaqa dachii samii uumetti qixxeessi ibaadi yookaa gabbari naan jettan laysa lahu dacwatun fi ddunyaa walaa fi laakhira addunyaa aakhiraatti shafaa'aa hin qabdu takkaa waan ibaadaa haqa godhatuu miti tanaaf jecha waan isin itti nayaamtan hin dhagayu wa anna maraddanaa ila allah deebiin teenya eega duune gara rabbiiti isaatu wahayyurraa nu gaafata وأن المسرفين ور ربتي كفره هم أصحاب النار إسا ور إبدات فستذكرون ما أقول لكم وان أن إسنين جئكنا hoggaa azaabni isinitti bu'e akka dhugaa ta'e beeku'uuf teessan wa ufawwidu amrii ila allah an dubbii tiyya rabbittin kennadhaa isattin irkifadhaa isaatu balaa teessan narraa qaba inna allaha basiirun bilcibaad rabbiin waan gabrootan isaa dalagu hunda ni argaa fawaqaahu allaahu duuba rabbiin namicha san najaa baase hoggaa ormi fircoownaa diinaa keenya dhiiftee je'anii itti ka'an sayyi'aati maa makaruu waan hamtuu isaan isa godhu'uu ka'an jalaa najaa isa baase isaan isa ajjeesu'u kaanan ajjeechaa isaanii jalaa isa baase dheeysee duraa gaara seenee waxaaqa bi'aali fircoona duuba aalii fircoonatti ni bu'e suu'ul cadaab cadaabni qixaanni hamaan sun bahar isaa nyaatu'u annaaru yucraduuna calayhaa eega du'anii qabri itti ibiddaan waaddamu'uuf irra fidaman ibiddarra fidaman guduwwan waashiyyaa ganamaa galgala wayawma taquumu saaca ammoo gaafa qiyaaman dhaabbatte adkhiluu aala fircaun wanni malaayika'an je'amu aalii fircaunaa seensisa ashadda alcadaab irra jabaa yookaa hamaa ibiddaa takka yaa aalii fir'auna ibidda hamaa seenaa isaanin je'ama sun jahannami darsiin dhibba sadii fi afurtamii tokkoffa'a hangal وإذ يتحاجون في النار gaafa kuffaarri warri rabbi morome ibidda seenanii ibidda keessatti wal moroman dubbadhu فيقول الضعفاء للذين استكبروا قافس ور للافا إبد سين ور ججبا قرقدا إبد سين والنجؤ إنا كنا لكم تبعا نتي ما يتيسني إسنجل الدمني كفري إبد كان سيني فهل أنتم مغنون عنا مائس نرى ديبفتو تكا نوجب أتو نصيبا من النار عذاب نتكيس جركن الراقودتك نغرغرتو جانين akka isaan waa takka isaanii hin tarre ni beekanii haa tayuu laalessu'uuf gaafatan qoola alladhiina istakbaruu jennaanin warri gurguddaan matootin akki jette innaa kullun fiihaa nu hundi wajjumaan ibidda keessa jirra waa takka isinirraan ba'annu إن الله قد حكم بين العباد ربين جبروت إسا جد أت فردي قد نموفو وان هك أقد أتكن كافرة عذاب سينسيسي مؤمن جنة سينسيسي جانين وقال الذين في النار لخزنة جهنم ور إبد كيس جر هندي hundi isaanii walii galee wanni malaayikaa ibidda keessa dalaydhuun je'an ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما ربي كيسنو خطا ها قيمتك عذاب كان نرى لافسو قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات jennaanin malaayikan ibiddaa wanni isaanin jette si ergamoonni rabbii keessanii mu'jiza'aan isinitti dhufanii karaa jannataa isin garsiisanii azaaba kana isin hin sodaachifne qaaluu balaa ee dhuga'a nutti dhufanii karaa jannataati fi karaa ibiddaa addanuu baasanii jiranii haa tayuu nuutu dhuga oomsuu didee isaan kijibsiise je'aniin qaaluu fad'uu jennaanin malaayikan wanni jetteen yoo akkas taate isin rabbi kadhaa nuti kuffaaraf araara hin barbaannu hin kadhannu wamaa du'aa'ul kaafiriina illaa fi dalaal du'aa'iin kaafiraa waa takka hin fayyaddu lafa baddi ta silaa isaanii toltu ta malaayikan isaanii gootu isiinis achitti hin qeebalamtu waan rabbiin azaaba zalaalami'ii kuffaaratti mureef jecha namni isaan shafa'ee ibiddarraa isaan baasu hin jiru rabbiin akki jedhe innaa lanansuru rusulanaa walladhiina aamanuu nuti ergamoota keenya fi warra nutti amaneef ni tumsina ni gargaarra fil hayaati dunyaa الدنيا الرتي في ويوم يقوم الأشهاد قيا ور رقاب يؤابتس إسان قرقارة قيان ور رقاب يؤابت قيا قيامآتي ور رقاب ملايكا هنجرا دلقا نمهن daa eeydee waan gartee dhageesse katabdeen ragaa ambiyootaaf baatu akka isaan ergaa rabbii namatti geessan ammallee kuffaara irratti ragaa baatu akka isaan ergaa rabbii qeebaluu didan ammallee warri gaafas ragaa bayu ambiyoota fi mu'ummina mu'ummina ummata kanaati. ummata nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu yawma laa yanfacu adh-dhaalimiina macdiratuhum guyyaan qiyaama'aa sun guyyaa odoo kuffaarri dhiifama takkaa afwii kadhatee hin qeebalamneef isaan hin fayyan walahumul lacna isaan warra abaarame kan rahmata rabbiirraa fageeffame walahum suu'u daar isaan warra azaabni aakhira'aa jabaan isaaniif jiru ولقد آتينا موسى الهدى لقمان نبي موسى آف أجيلو كنن سن كتاب توراة جأمو في معجزة إسيدا ilaata isarratti isa gargaarre وأورثنا بني إسرائيل الكتاب إلمان إسرائيل كنين موسى اتئرقم إيجا موسى دؤي كتاب توراة تالشفني جرة هنجا نبي إيسا إرقمتي هدى كتابة أجيلو وذكرى كان yaadachiisu li'ulil albaab warra ayillii qajeello'oo qabu fasbir yaa ergamaa kiyya muhammad cinqii diin kiyya nama barsiisuu keessatti si mudattu obsii ba'adhu siif dirmannaa inna wacda allaahi haq baalamni an awliyaa kiyya gargaaru'uuf seene haqaa ni dhufaa sii fi warra sitti amanelleen sii fi warra sitti amanelleen obsaa dirmachuu rabbii eeggadhaa واستغفر لذنبك دلي تيتف ودو كان سرا دلين هن أرقم اللي تاتي araara rabbiirra barbaadi akka ummanni kee sirratti laallatee istighfaara godhuuf takkaa dilii ummata keetitiif istigfaara godhi jechu maalif muctamanni ambiyoonni dilii xixiqqo'oo fi guddo'orraa eega ergamanii fi ergaa durallee tiifamo'o wanni isaanirraa argamu suura'aatu dilii fakkaata malee dilii miti nabi muhammad ummata isaatiif araara barbaaduun addunyaa irratti ammallee qabrii keessatti dilii ummata isaatiif araara rabbi kadhatuun guyyaa qiyaama'aatis araara ummata isaatii barbaaduun waan hadiisa fayyaa qabuun beekamee jiru qabrii keessatti dalagaan irra fidamtii nama balleesseef araara barbaadan wasabbix bixamdi rabbik salaati rabbii keetiif galata galchu'uu wajji isa faarsu'uu wajji bilcashiyyi zuhuri irraa qabii hanga subhi itti zuhri'ii fi asri'ii magribaa ishaa'ii salaati jechuu wal ibkaar ammallee hoggaa jalaan bari'u subii salaati akkanatti salaata shanan salaatan takkaa macnaan sabbix jechu'u ganamaa galgala waytuma hunda zikirii godhii rabbii kee waan isaan hin mallirraa qulqulleessi jechuu إن الذين يجادلون في آيات الله ور قرآن ربي آية إسام ورمو درة آبته بغير سلطان أتاهم كان رجاء إساني أوفي اتنقبن آية ربي درة آبت أرت رجاء أباتهم مجايو إن في صدورهم إلا كبر garaa yookaa qoma isaanii keessa siin morkuu malee sitti if guddisuu malee wanni biraa hin jirtu maa hum bibaaligii isaan hammeenya yaadan sirra aanu'uu deemaniif san hin argatanii balaan isaanii isaanumatti deebitii fastaciz billaah balaa isaanirraa rabbitti maganfadhu innahu huwa assamiicu albasiir rabbiin kan waan isaan je'an dhagayu kan waan isaan dalagan argu ati isumatti dheeysi tanaaf jecha namni waan sodaatu takka arge wanni je'uun barbaadamu اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم جتشو معنى نساء يا ربي وان صدان كان دنكرا خك إسانتي سيغونا بلا إسان الراس مغنفن جتشو لخلق السماوات والأرض samii fi dachii uumu'uutu kan wahirratti hin laallatin jalqabee uumu'uutu akbaru min khalqin naas nama uumu'urra gudda'a ammallee nama eega du'ee jiraachisee kaasu'urra guddaadha akka yaada namatti akka namatti baasa baasu'uutu waa wahirratti laallatanii tolchu'urra jabaata ammas waan bade deebisu'uutu waan hin jirre jalqabu'urra laafa kun nama biratti ammoo rabbi biratti tan jalqabee uumu fi tan deebisee uumu. والقطع مالف ربين yoo waa uumuu fedhe tay je'aani wanni sun hoggasuma taati walaakinna akthara annaasi laa yaclamuun haa tayuu irra hedduun namaa san hin beeku isaan akka balla'aati namni san beeku akka nama waa arguuti wamaa yastawi alacmaa waalbasiir namni waan agarre balla'aa fi namni waa argu wal hin qixxaatu akkuma namni waa beeku fi namni waan beeyne wal hin qixxaanne والذين آمنوا وعملوا الصالحات أمس ور ربت أمني وان قاري دلقي في ور تلي في ولا المسيء نمني hamaan walqixaa walqixaa miti qaliilan maa tatadakkaruun gorfamuun keessan akkaan waa xiqqo aakhiraa yaadatuun keessan waa xiqqo إن الساعة لآتية لا ريب فيها قياما نفتي سن وان ممن يوكا شك كيسا جره waan shakkiin qabne walaakinna aksara annaasi laa yu'minuun haa tayuu irra hedduun namaa akka qiyaaman dhuftu hin dhugo oomsan ni dhuftii hin yaadan wallaalaf وقال ربكم ادعوني ربين كيسا وان هاجمتا هنده waan addunyaa tayuu kan aakhiraa tayuu waan xiqqoo taatuu guddoo taatuu na kadhaa je'e astajib lakum isiniifan qeebalaa waan kadhattan isinii kennee yoo rabbi waa kadhatan waa namaa kennuu hin oolu takkaa waan kadhatan san namaa kenna takkaa. dilii namaa dhiisa takkaa waan biraati namaa kenna waan santu isaaf tolaa beekee yookaa ol namaa kaaya yoo sharxiin du'aa'in qeebalamtuun argamte sharxii sanirraa waytii kadhatu qalbii gara rabbii gara galchuu hanga. rabbi malee wanni biraa qalbii isaa keessa hin dhufnetti ammallee rabbiin rahima isaa isarraa kutuu kadhatuu dhabu ammallee jarjarfatuu dhabu ammallee rabbiin naaf qeebalaa yaadu muratee bismilla'aa fi faaruu rabbiitiin. salaat alannabiin jalqabee waan fedhu kadhatee eegasii faaru'uu fi salaat alannabi'ii fi aalii isarratti rahmata buusu'uun fixu yoo sharxiin tun argamte halaal nyaatee dhugee uffatu'u wajji du'aa'in isaa isaaf qeebalamuu hin ooltu. haa tayuu hogiin hogguma san kennaafi hogiin booda aansafi tanaaf jecha wanni mu'minarra jiru waan kadhatu kadhatee qeebaluu rabbi irratti dhiisu akka fedhetti waytii fedhe haa qeebaluu wayti'ii fi bakka du'aa'in daftee itti qeebalamtuutu jira sanirraa salaata fardi'ii booda fi halkan keessa ka'baa maddiidhatti kadhatu takkaa macnaan ud'uunii astajib lakum jechu'u na ibaadaa na gabbaraa tokkummaa tiyya yaadaa ibaadaa teessan isiniifan qeebalaa jechu تناف ربين أكجئ إن الذين يستكبرون عن عبادتي jarri ibaadaa tiyyarraa tokkummaa tiyya yaadu irraa of guddisu sayadkhuluuna jahannam ibidda jahannam seenu'u jiraatan daakhiriin isaanii xiqqaatu maaliif namni addunyaa irratti nafsee isaa guddisu aakhiraatti ni xiqqaata allahu alladhii jacala lakum lleyl rabbiin gabbaruu haqa godhatu isa halkan isiniif uume dukkaneessee litaskunuu fiihi akka isa keessa dalaga irraa harabaafattaniif wannahaara mubsiraa kan guyyaa ifaa godhee isiniif uume akka isa keessa deemtanii waan jiraataniin dalagattaniif إن الله لذو فضل على الناس ربين كان نماف أرجومه kan waan isaan itti haajaman hunda isaanii kennu walaakinna akthara annaasi laa yashkuruun haa ta'uu malee hedduun namaa waan rabbiin isaanii kenne irratti galata isaaf hin galchan ittin amanan ذلكم الله ربكم إني وان دبن دلق سن ربي كيسني خالق كل شيء كان واهند أومه لا إله إلا هو إسم لي ربين براهن جرو فأنا تؤفكون أكمين اتأمن أرى قرتا أكمت عبادا إسرى قرقلتا كذلك أكجركن عبادا في إيمان الرى قرقله يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون warri aayata rabbii mormu iimaanarraa gara galfaman allahu alladhii jacala lakum al-arda qaraara waaqni gabbaruu haqa godhatu isa dachii akka irra teessan isinii godhe mana keessan kan keessa qubattan haala jiruutii fi haala du'attillee kan guddina isii kanaa wajjin wanni qabu hin jirre dandeettii rabbii malee wasamaa'a binaa'a kan samii ol fuudhee akka gombisaa akka gombisaa manaa godhee uume kan isin gubbaa jirtu kan wanni isinirraa qabu hin jirre dandeettii rabbii malee wasawwarakum fa'ahsana suwarakum. Rabbiin kan isin sawwaree suuraa keessan waan biraa hundarra tolche kan akka suuraa hori'ii isin hin godhin kan ol dhaabbattanii deemtan warazaqakum min axayyibaat kan waan qalbiin teessan takkaa waan nafseen teessan jaalattu hunda isinii uume yookaa isin razaq dhaalikum allahu rabbukum kan waan dubbanne dalage sun waaqa keessani fatabaaraka allahu rabbu alcaalamiin rabbiin waa hunda uume ol ta'e huwa alhayyu waaqni yookaa rabbiin jiraa duuti isaan hin malle laa ilaaha illaa huu kan isa malee rabbiin yookaa waaqni biraa hin jirre فادعوه ايغا ربين كان واهند اوميك ابو جتشا بيتني وان اتهاجم تنهند اسم خدتا نما براتي متي يوكا اسم ابدتا اسم ابادة جتشو مخلصين له الدين دينا كيسا إساق القليسا isa malee nama biraa gabbaruu dhabu'uun waan dalagdan isumaaf dalagu'uun alhamdulillaahi rabbil caalamiin faarunta rabbii waa hunda uumeti je'a'aa rabbi faarsa'aa rabbi ibaadaa
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله
orma kuffaaratiin akki jettu an waan isin rabbii achitti gabbartan cibaadu irraa dhoowwame lammaa jaa'anii albayyinaat gaafa ragaan tokkummaa rabbii naa dhufe min rabbii rabbi yookaa waaqa kiyyarraa wa umirtu an uslima lirabbi alcaalamiin an qalbii tiyya rabbii waa hunda uumeef qulqulleessu uttin ajajame huwa alladhii khalaqakum min turaab rabbiin keessan isa biyya irraa isin uume abbaa keessan aadam biyya irraa uumu'uun summa min nuxfa kan eegasii ilmaan aadam bishaan dhiiraa dhala'arraa bayee gadaamessa dhala'aa seenurraa uume thumma min calaqa eegasii dhiiga ititaa isin godhee isin uume thumma yukhrijukum xiflaa kan eegasanii isinii joolleedhaa garaa haadhateessaniitii isin baasu thumma litabaluguu ashuddakum kan eegasanii xiqqo xiqqoon isin guddisu akka guutamtanii bakka geessaniif bara soddomarraa hanga afurtamatti isin dhiisa hoggaasan namni waa tara je'ama summa litakuunuu shuyuuqa eegasii hanga dulloomtanitti isin dhiisa. ومنكم من يتوفى من قبل إسنرا نما أدون دلوم ندؤو تجرا تكا أدون ألن دؤو تجرا ولتبلغوا أجلا مسمى أكا ويتي دؤاف أبم تجيسنيف تكا قياك يا مآجيسنيف ولعلكم تعقلون ونسن hunda waaqni dalageef akka tawxiida yookaa tokkummaa isaa ammallee dandeettii isaa beektaniifi akka uumaa teessan laaltaniifi akka san laaltanii itti amantaniifi. هو الذي يحيي ويميت واقني إسا إسن جراتشسو kan ajjeesu fa'idaa qodoo amraa inni hoggaa waa argamsiisuu fedhe takkaa waa ajjeesuu fedhe فإنما يقول له كن فيكون وان أرقم سيسو فدسنين تكا دبم سيسو فدسنين تيجأ هقس متاتي ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله سي ور قرآن ربي مرم هن أجر أنا يصرفون أك إسان إيمان الرائت جرجلا الذين كذبوا بالكتاب ور قرآن خجبسيسه وبما أرسلنا به رسلنا ammallee waan ergamoota keenyan ergine warri kijibsiise kan akka tawxiidaa tokkummaa rabbii guyyaan qiyaama'aa ni dhufaa warri dhuga baasuu dide fasawfa ya'lamuun itti aanee isaan waan san kijibsiisu'u beeku'uuf jiraatan. إذ الأغلال في أعناقهم هجاهان إبدا مرم إسانته دمي والسلاسل شنشلن إبدا ميل إسانته هدمه يسحبون في الحميم كان هذا سنين بشان دنفا كيس هركفمن ثم في النار يسجرون kan eegasii gosa azaabaa hundaan ibidda keessatti قطعتمن قبة ثم قيل لهم دوب إيجسي إسان جأمه أينما كنتم تشركون من دون الله وأن ربتك إن ديستني ربي أجت قبرو ترتن مي إيس جرتي asnaamni isin rabbii achitti ibaaddan taabonni isin rabbii achitti gabbartan mee je'aniin qaaluu dhalluu cannaa duuba isaan hin agarre nu jalaa badan je'an بل لم نكن ندعو من قبل شيئا إنما نتي duraanuu waan faayidaa qabu hin dhibaanne wanni nuti gabbaruu turre waan hin dhageenye kan nama isii gabbare hin shafaane je'an takka maanaan isaa matumaanuu waa takka hin gabbarre je'anii waakkatan. wanni isaan gabbaran waa takka hin fayyadduu kijibaa garraan kadhaalika yudhillu allahu alkaafiriin akkasitti rabbiin kaafira jallisee sanama yookaa muka gabbaran waan isaanii hin tolle kan ibidda hamaa kanatti isaan geesse ذلكم عذاب يوكا قطاط جباسا اسم قطاط بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق سببا اسم هكا ملئت الدنيا أردت قويت أنيفي والربين جئوا رقوم سود الدني رب التواك انديستا قياما هن أفت جتني وبما كنتم تمرحون أما اللي سببا إسن دلي يوكا شبود ليدني جمتشوم الإفتني في ودخلوا أبواب جهنم تناف جتشا هلاء بد جهنم سينا خالدين فيها إسني زلالمي كيس تائي قبته فبئس مثوى المتكبرين يا همين بك كفار قبتوس من إبداتي فاصبر إن وعد الله حق يا إرجماخية أبسي أكن كفار قلو إيجي بالمن كفار كان ننكتات جئيسي في سينه haqaa isaan qixaaxuu hin oolu addunyaarratti tayuu aakhiraatti tayuu فإما نرينك بعض الذي نعدهم يو عذاب إسان صدا شفن أجيتش آفي بوجيم أوفي أبار إسانت بوفني sii jiru si garsiifne dubbiin tolte aw natawaffayannaka takkaa yoo odoo isaan hin qixaaxin ati duute qixaaxa keenya jalaa hin bayanii beeki fa'ilaynaa yurja'uun hundi isaanii gara keenya deebi'anii gaafas azaaba jabaa isaan qixaan'aa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك لقمان سدرة إرجموت هدو إرجنيجرة منهم من قصصنا عليك إسان الرا نما مكاء ناسي أديسني تجرة إسان دي دميشني ومنهم من لم نقصص عليك أمس ergamoota sanirraa nama maqaa dhooyneesii hin himiniitu jira qur'aana keessatti haa tayuu nabi muhammad qur'aana keessatti hin odeessiniifi malee ambiyoota fi ergamoota hunda ni beeka waan halkan israa'aa wajji salaataniif wanni nabirraa odeeffame waliigalli ambiya'aa fi ergamootaa kum dhibba tokkoo fi kum diiddamii afuri sanirraa ergamoonni dhibba sadii fi kudha shani ergamoonni qur'aana keessatti dubbataman aadam idriis nuux huud saalix ibraahiim luux ismaaciil ishaaq yacquub yuusuf ayyuub shucayb haaruun muusaa yasac zulkifl daawud suleymaan iliyaas yuunus زكريا يحيى عيسى محمد نجين إسان هندرت هاجرات وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله نبي تكو معجزات كلئين رفو يوكا فدو هندنديو يو ربين فدو إيهميف ملئ مالف nabiyyoonni gabrootaa gabroonni waan gooftan je'u dalagan malee waan biraa dalaguu hin qaban fa'idaa jaa'a amrullah firdiin yookaa murtiin rabbii hoggaa dhufte takkaa mul'atte kuffaaratti azaabni haa bu'uu jecha'aan. كفار هاكت آتمو جتشآن قضي بالحق قافس حقآن فردين إرجموت في والرئيسان كجبسيس جد أتي قدمتي وخسر هنالك المبطلون قافس أتشت خسارم هونجي ور حق أبليس كان karaa badaa deeme badiin isaanii achitti mul'atte maaliif isaan waytuma hunda san dura hasaaramoodha ammoo achitti namuuf mul'atte الله الذي جعل لكم الأنعام ربين كان قال إسني أومه takkaa beeyladaa hunda isinii uume gaala fi loonii re'ee hoolaa litarkabuu minhaa akka garii isi'ii yaabbattanii wa minhaa ta'kuluun garii isi'ii nyaattaniif walakum fiihaa manaaficu ammallee faayidaa biraatitu hedduun keessa isiniif jira kan akka aananii dhadha'aa goga'aa rifeensatu keessa isiniif jira ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم أما اللي إسئرت فأتنيها جاء قرآك أبدا وان بيتكرى تكت جيفة فيتا جيفة وعليها أما اللي إسئيفي وعلى الفلك تحملون markaba yookaa doonii yaabbachiifattan takka yaabbachiifamtan yookaa yaabbattan yoo lafaa gaala yaabbattanii yookaa joollee yookaa beera yaabbachiiftan yoo bahara doonii yookaa markaba yaabbattan yookaa yaabbachiifamtan wayuriikum aayaatihi rabbiin mallattoo yookaa ragaa dandeettii isaa tokkummaa isaa waan isiniif uume keessatti isin agarsiisa fa'ayya aayaati illaahi tunkiruun mee ragaa sanirraa kam qeebaluu diddan beeyladaa isiniif uume diddanii uumaa teessan diddanii uumaa dachi'iiti diddanii afalam yasiiruu fil ard si kuffaarri siqeebaluu didu biyya keessa olii gad hiyyaa'anii takkaa hiyyaane fayanzuruu sababaa biyya keessa deddeemu'uutin hin garree hin laalle كيف كان عاقبة الذين من قبلهم akka booddeen warra isaan duraa kan ambiyoota hijibsiise taate kaanuu aksara minhum kuffaarri isaan duraa isaanirra hedduu isaanirra hedduu turan namaa fi hor'ii fi waan biran le'een. أملي همنان ججبوا وآثارا في الأرض أما اللي إسان الر دتش إرتي وجاروا هدماتا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون دوبة ون إسان قبا يوكا دلقا واتك إسان هم فين عذاب إسان الراهم ديبفنه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات جرس هقا إرجمون نتي إسانت إرجن معجزام الأتؤون إسانت أفن فرحوا بما عندهم من العلم وام بكم ساكن إرجمون أفين سنين جمدا أرؤمان تنا isaan xiqqeessina rattaana je'anii isaan xiqqeessu'uu itti kafaru'uu jecha qishnaa godhatan takka kuffaarri waan ifii qabaniin beekomsa addunyaa kan qabaniin gammadanii ergamoota rabbittiin dhaaddatan. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دوب والنئسان إشنآف تبآف قبة عذاب نئسان ميو دقاتي نتها بؤو جأني بربادا اتبؤه فلما رأوا بأسنا دوب هقا عذاب خين كان itti bu'e argan qaaluu aamannaa billaahi waxdahu rabbii tokkichatti amanne wakafarnaa bimaa kunnaa bihii mushrikiin waan isatti qindeessinee gabbarru hundatti kafarre je'an فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا haa tayuu hoggaa azaaba keenya argan amanuun isaanii isaan hin fayyanne sunnata allahi allatii qad khalat fi cibaadih hoggaa azaabni bu'e yoo amanan iimaanni nama fayyaduu dhabuun aadaa yookaa karaa rabbiin ummata duritti dalaguu ture. وخسر هنالك الكافرون بك عذابني اتبؤت خسارا كفارا نموف ملأتيهون جيان درس